Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti zacu mwaramutse neza uwa gatandatu muhire muri kumwe na Thomas Kamirindi. Kuri gahunda tubafitiye amakuru arebana n'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika, ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki. Ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. amakuru abarundi barenga mirongo irindwi bamaze hafi amezi atandatu bari mu gihirahiro nyuma yo gufatirwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya maniya umurwa mukuru w'igihugu cya filipina abavuganye n'ijwi ry'amerika baratabaza basaba kujyanwa mu kindi gihugu cyabakira nk'impunzi edi rwema yakurikiranye iyi nkuru Abo barundi bavuganye n'ijwi ry'Amerika bemeza ko bageze muri Filipine buri wese ku giti cye nyuma yo kumenya ko kwinjira muri icyo gihugu ku barundi bidasaba viza gusa ngo baje kwisanga batemerewe kwinjira mu gihugu nabo bahitamo kutemera gusubizwa mu Burundi cyane ko benshi bavuga ko bari bahageze baturutse mu bindi bihugu isoko y'ijwi ry'Amerika aho ku kibuga cy'indege cya Manila ni Noi Aquino yatubwiye ko bamaze igihe kinini bafungiwe ku kibuga cy'indege batemera gusohoka benshi bahise bahitamo kwitura ishami rya loni ryita ku mpunzi hsr ariko kugeza ubu bavuga ko nta bisubizo barahabwa uwaduhaye aya makuru twirinze kuvuga amazina kubera umutekano we yatubwiye ko muri bo abagera kuri mirongo itanu bamaze kubazwa no gutanga amakuru muri hsr ariko nta n'umwe urahabwa ubuhungiro uyu yakomeje atubwira ko abimwe ubuhungiro batangiye gusubizwa mu bihugu byabo mu bamaze gucyurwa ku ngufu harimo abarundi cumi na batanu nk'uko iyi soko ibitubwira ikindi yabwijwe ry'amerika ni uko bahozwa ku nkeke n'abakozi bo ku kibuga cy'indege bakomeza bababwira ko bakwiye guhitamo gutaha kuko filipine itazigera ibaha ubuhungiro mu butumwa iyi soko yahaye ijwi ry'amerika yagize ati ikindi naco tumaze amezi arenga atandatu atazuba tubona ntiturigera dusohoka hanze n'ubufise amafaranga ntiyemererwa kugura ikintu na kimwe amagara ya bamwe na bamwe atanguye kubangamirwa bamwe barafashwe na hypertension abandi bagoye diyabete za esitoma ibibazo vy'amaso kubera kwama ku matara atazuba tubona iyi soko yacu yakomeje itubwira kandi ko nta bufasha babona ku bijyanye n'ibyankenerwa yagize ati indya tujya ni ntica ntikize barashobora kumara iminsi nk'itatu bataduhaye n'amazi nimudufashe gutabaza kuko igihugu ca filipine turabona ko catwanse mudutabarize nimba hari ikindi gihugu cotwakira tukava muri kano gasho uyu yatugaragarije ko abamaze kwimwa ubuhungiro babima ibiribwa burundu kandi ntibemerewe kubigura usibye ibibazo bijyanye n'imirire iyi soko yacu aho ku kibuga cya manila ni nawe akwino yatubwiye ko igihe cyose bamaze kuri icyo kibuga baryama hasi abari kuri icyo kibuga bafite kandi impungenge ku mibereho y'abana babo batagira aho bakinira cyangwa ngo bige abana bari munsi y'imyaka itanu bari mu bafungiye kuri icyo kibuga ni icyenda usibye abarundi bafungiwe kuri icyo kibuga harimo n'umunyekongo umwe abanyagana abanyamisiri n'abandi gusa radiyo ijwi ry'amerika ntiyabashije kubona abakozi ba hcr cyangwa ubuyobozi bw'icyo kibuga cy'indege cyo muri filipine ngo bagire icyo bavuga ku bireba imibereho y'abo bantu bahagotewe hagati aho leta y'u Burundi irateganya gushyiraho uturere ngwizabukungu tudasanzwe bita zone economique speciale mu gifaransa tugera ku ijana hirya no hino mu gihugu ivuga ko tuzafasha mu iterambere no kwinjiza amafaranga y'agaciro mvamahanga ni inkuru ya Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda umushikiranganji ajejwe ubudandaji niwe yari umutumire mu nama nshingamateka kugira ngo asigure ibijanye n'integuro y'itegeko rigenga uyo mugambi wo gushiraho uturere ngwizabutunzi tudasanzwe ahatandukanye mu gihugu c'u Burundi Marie Chantal Nijimbere umushikiranganji w'ubudandaji yamenyesheje ko ayo mazone adasanzwe azotuma habaho gutsimbataza ubwigenge ku vyerekeye ubutunzi bw'igihugu na cane cane ko abagenewe gushinga amahinguriro atandukanye afasha igihugu kugwiza umwimbu no gushobora guhingura ah, tukaronka umusesekara ikindi novuga ni uko ah, utu turere nk'akandi karusho ah, tuzodufasha kubyaza umusaruro inyubako rusange ziba ziriko ah, zirubakwa mu gihugu mu ntumbero yo guteza imbere igisata cyo guhanahana ibidandazwa n'abantu aha novuga nk'ikivuko ah, n'umugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi ah, amasoko ntanganguvu yose ariko arubakwa umushikiranganji nije imbere yanamenyesheje ko muri iyo nteguro y'uwo mugambi hazokubakwa amahinguriro atandukanye azotuma uburundi buronka ibyo bushorera hanze y'igihugu maze ibyo bwavana mu bindi bihugu bigabanuke kubera ko utu turere zone economic special turanagura amahinguriro yari ahasanzwe eh, mu gihe yifuza kuja muri statu ya zone economic special kugira ngo agwize umwimbu ndetse tukongera tukanavumbura na bishasha bishobora guhingurwa eh, kugira bishoke eh, mu masoko mpuzamakungu canke tukavumbura ibindi bishobora guhabwa agaciro eh, kugira ngo bishoke byongere kandi bigabanye umurindi w'ivyo tuza kugurira eh, mu, bi- mu yandi masoko mpuzamakungu ku bijanye n'ishirwa mu bikorwa ry'uwo mugambi wo gushiraho uturere ngwizabutunzi tudasanzwe abashinga amateka bagize amakenga ku muyaga nkuba muke urangwa mu burundi uko bizotorerwa inyishirambye kugira ngo bashike ku ntumbero icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka abel gashatsi yaciye asaba umushikiranganji ajejwe ubudandaji kuzoshirana cane cane ivyo bikorwa mu ntara za ruguru mu ntumbero yo kuziteza imbere eske ngaha iwacu eh, ndiko ndaraba ubwo bushobozi tuzoba tu- turabufise turavye ibijanye na energy ngene vyifashe mwavuze ko mugiye kubi- bigiye gu- gushirwamwo inguvu cane ni vyiza kandi muriko igihe muzaba muriko murashwa zisaho mwobi- mwobi- mwozishira kumbure ivyo bijanye na energy n'ibindi bimaze gutunganywa ahubwo no kubijana hariya ruguru hariya kure hariya mucanguzo hari amatongo ari ibihingurwa ari amayindisitiri ajamwo ajeyo hama n'umwenegihugu wa ruguru n'abashikiye ikindi abashingamateka basabye ubushikiranganji bujejwe ubudandaji bufise mu nshingano ibyo bikorwa ni ugushira mu minwe y'abigenga uyo mugambi kuko ariho bizokwihutishwa gushirwa mu ngiro kuruta kurindira amafaranga ya leta umushingamateka olivier suguru avuga ko bitabaye ibyo bishobora kumera nk'iyindi migambi yagiye yemezwa n'inama nshingamateka ariko bikagorana gushirwa mu bikorwa ngaha mu karere ibihugu nka byose biramaze kugira amazone economic special kandi byinshi bifise amazone ku mazone frontaliere nibarekere initiative iri secteur privé zone yamaze kuidentifier nimba ivyigwa bitarakorwa bikorwa amaite de faisabilité ntibaze kubiha za oboha canke baze kubiha abandi bantu nibarondere iniso ini société ini firme internationale isanga ibizobereyemo vya zone economic special experience vyabaye twarabibonye dusubire mu vyabaye ahubwo turondere abantu babishoboye kugira tuje baje hamwe na leta badevelope ini zone economic speciale baze bakorane na secteur privé niho vyokwihuta umushikiranganji marie chandale nije imbere akaba yahaye umwizero abo bashingamateka ku bibazo byose bashikirije birimwo no korohereza abanyamitahe bazoba bifuza kwinjira muri uyo mugambi munini leta y'u burundi itegekanya wo gushiraho ivyo bibanza bidasanzwe bizoduza ubutunzi bw'igihugu muri rusangi uturere ngwizabutunzi tudasanzwe dushika ku ijana nitwo umushikiranganji ajejwe ubudandaji yamenyesheje abashingamateka ko ari two tumaze gutegekanywa gushirwa hirya no hino mu gihugu aho tuzofasha mu iterambere ry'igihugu no kuzana amafaranga y'agaciro mvamakungu akarere kamwe k'akarorero akaba ariko gategekanywa kubakwa imbere y'utundi gusa nta n'umwe watangaje akariko ubushikiranganji bw'ubudandaji bwamenyesheje kandi abaserukira abenegihugu ishirwa mu ngiro ry'uwo mugambi muri utwo turere ko bizotwara imyaka itanu abashingamateka bakaba baciye basaba ko byokwihutishwa kuko mu myaka itanu haba hahindutse byinshi inama nshingamateka ikaba yaciye yemeza iyo nteguro y'ibwirizwa rizogenga uturere ngwizabutunzi tudasanzwe mu burundi thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri facebook na youtube radiyo yacu voa ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika umurwi utunganya amatora mu burundi weruka kuvana ku rutonde rw'abemerewe kuzokwitoza umushingamateka gatongwasa aza imbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi abakandida bunani burundi bwa bose rurimwo imigambwe itatu itavuga rumwe n'ubutegetsi nabo nyene ntibari mu rutonde rw'abemerewe kuzokwitoza amatora abashingamateka azoba mu kwezi kwa gatandatu ko muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu umurwi seni uvuga ko urwo rutonde ruvanywe mu matora kubera rwari ko abashingamateka batatu mugambwe senel utari muri rwo mu kiganiro nagiranye na agaton rwasa ari muri abo bashingamateka yavuze ko ingingo ya seni itigeze ibatangaza na gato byasigure ko ari umukino wa politike wo gukumira abatavuga rumwe na leta bijyanye kudutangaza iyo bemera nk'uko twabyifuza ni turanze ukuntu yashyizeho urabye n'abayigize urabona neza yuko ari nk'igikoresho gusa kibereye harya aho ikibabaje ni uko cyane cyane bavuga ngo bakurikiza amategeko mugabo abo amategeko batayereka na gato yari kwihonyanga gusa ibyo se niriko irakora guhonyanga ibwirizwa shingiro gusa nta kindi kuko urabye nk'ingingo mirongo itandatu n'indwi isaba umurundi wese kumva yuko ategerezwa kurwanya ikumira iyo ari ryo ryose ibyo nabyo iyo ufashe abantu ukabakumira mu matora witwaje ingingo zidafashe urumva ko ibwirizwa shingiro baba wamaze kubikunyanga bigaragara yuko bashaka amatora ya sndfdd n'aho bacuditse gusa icyari kumenya ni uko ngo turi ku rutonde rw'umugambwe cnr uwo mugambwe cnr murabizi yuko murazi yuko umushikiranganji w'intware hagati mu gihugu ibikorwa yabihagaritse ibikorwa bya cnr rero twigeze dusubira gukora kuva icyo gihe gushika uno munsi none twita abaseneri kandi n'ibikorwa byitwa ngo na nyamushikiranganje we nyine yahagarikiye avuga ngo reka ahindure inzego z'umugambwe yatuzibiriye akazana abasirikare abapolisi dokimanasiyo n'imbonerakure igihugu cyose bagatangira abo bantu bari bakwifuza uburenganzira bwo kujya muri iyo nama none ga honorable agaton rwasa mwebwe kuri urwo rutonde rwa burundi bwa bose ko muvuga muti ntimwariyo nka senere mwarimo nkande nk'uwigenga ubwo niyo twitangiremo nk'abarundi hama uru tugiremo nk'abarundi kuko ibwirizwa rigenga imigambwe avuga iri mvuga n'iryari umuntu yinjira mu mugambwe n'iryari ava mu mugambwe ni bangahe batowe muri bibiri na mirongo ibiri bagumye bari mu manama mutoreramo y'amakomine bamaze kwinjira muri senderi ibyo by'uko batabyibuka twebwe twagiyemo nk'abarundi ko urunani rw'abarundi rutumire gushayura uburundi nta mugambwe seneri wagiye mu runani mugambwe seneri nk'uko bawuzi uri hariya twebwe ibikorwa byacu nk'abaseneri twebwe biduhagaritsemo kuva muri bibiri na mirongo ibiri na gatatu ndetse n'uburenganzira mu kuja hariho hose uwo murwiseni hari aho uvuga ati twebwe twavyanse kubera ko ingingo y'ijana na cumi na kabiri bw'izora rigenga amatora n'iyindwi rigenga imigambwe iravuga ko umuntu aja mu runani aba ari muri urwo imigambwe iri mu runani iyo migambwe nayo ni cndd codebu na fedes iyo migambwe yose nta na hamwe murimwo ntawe wava avuga ati bafatiye aho ivyo bitwaje oja kubibaza bene urunani barurongoye ntiboza kubibaza abanywanyi b'urunani ku rundi ruhande bo muri senera hari abiyandikishije ku ntonde zindi badaciye muri urwo runani bakabemerera ko bazitoza cyangwa umugambwe senera ivyo nomenya mugabe icyunze ni uko uwo mugambwe senere utwarirwa muri sndfdd nta n'umwe muri twebwe wasabye dosiye nta n'umwe muri twebwe washize ku ntonde zabo ibyo buvuga ngo ngo baba batubonye ku ntonde zibiri zitandukanye icyo nicyo cyari kuba kibaye ikosa igihe rero uwo muganga batwitirira anahamwe kuri mu ntonde zawo ni ubutwaganye nk'ubundi ikigiye gukurikira kuri mwebwe agaton rwasa no ku runani uh, burundi bwa bose n'icahe igikurikira ni uko tuguma turi abarundi uburenganzira bwacu nk'abarundi tuzobuharanira gushika uburundi mu byo amategeko yemera hadategekanya kazoza kanyu ka politike mu burundi ga honorable agaton gwasa mukabona gute mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu babavanyemwo uh, bidakunze ko mwitoza ubu muri bibiri na mirongo ibiri n'indwi mubona ko muzosubira guhiganira intebe ya perezida igarukiye ngaha mu ruzonkunguruza iminsi y'imbere nta munsi y'ibyibitse n'uwo tubaza icyiciro ntabwo dushobora kumenya vyoba twoba tubaye twihuse tuvuze ngo biraheze icyo nzi ni uko bishobora guhinduka birashobora guhinduka umwanya wari wose rero ibya mirongo ibiri n'indwi ntihagire umuntu agira impungenge amatora niyaba atunganywa ku neza y'u Burundi tuzoyajyamo atunganywa naho nk'uko nyine bashaka gutunganya abatu- amatora barondera amahwi y'uko igihugu bakigira icibari c'umugambwe runaka sinzi ko u Burundi buzonahashika ntimutegekanya kuri ino nshuro rero ku- ku- kunguruza ingingo ya seni muyifashe uko iri canke hariho kuzokunguruza muri senare yubahiriza ibwirizwa nshingiro amategeko araritegekanya amategeko arabiteganya mugabo kunguruza no kutunguruza burya nicyo kimwe bwa wacu mu Burundi nimba ababategetse gukora bigira ari nabo bategeka iyo nta- sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro naho umuntu yokunguruza byaba vyari impamvu ni uko ngo kwikubita agashi iyo ngingo bakayivako bakumva ko bari kugira batunganya amatora y'abarundi ivyo bindi vyo kwiyumvira ko uburundi bwo- bwo- bwongereranwa n'imigambwe ko bwovugirwa mu migambwe bakabireka bakabiheba hanyuma bagaha uburenganzira abarundi bwo kwitorera abo bashaka muri uyu mwaka umaze kwinjiramo nta vyo kunguruza kuri ino nshuro bihari ivyo kunguruza ivyo ni ivyo urunani si vya jewe urunani ni rubikora kuko je sinagiyeyo nk'umuntu nk'uwigenga ndi ku rutonde rw'urunani nk'uko n'abandi bari ku rutonde z'urunani honorable agaton rwasa turashimiye cane kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika rwose nawe
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara amezi abiri araheze uburundi na repubulika ya demokarasi ya kongo bisinye amasezerano yo kuvanako amakori ku bicuruzwa mirongo itandatu na bitandatu hagati y'ivyo bihugu bibiri kugera ino saha y'amara iyo ngingo ntiratangura kuja mu ngiro abakora urudandazwa ruto ruto rwambukiranira imbibe bagasaba ko imvugo yojana n'ingingo ni inkuru y'umenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo bamwe mu bacuruzi barimo abarundi n'abakongomani bavana ibicuruzwa birimo iva mu mirima ndetse no ku matungo mu burundi bakabijyana mu mujyi wa buvira banyuze ku mupaka wa kavimvira bemeza yuko bakibisorera amafaranga ibi bavuga yuko binyuranyijwe n'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi binyuze kuri ba minisitiri babyo b'ubucuruzi aribo Julien Paluku wa Kongo na Nijimbere Chantal w'Uburundi tariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi aya masezerano ategeka gukuraho imisoro n'amahoro ku bidandazwa mirongo itandatu na bitandatu by'imbugwa mu bihugu byombi ayo masezerano avuga ko ibyo bikwiriye gushyirwa mu bikorwa nyuma y'aho amaze gusinyirwa turi nabo na mponga atwara ku ikinga ibicuruzwa birimo ibifungurwa n'ibinyobwa birimo imboga imbuto ibishyimbo amata ndetse n'amazi avuga yuko bakomeje kwaka imisoro ujya munsi barapfa kuvuga gusa ariko mubahaye umugongo rero baca batangura rero kandi kuruhisha bagisubiza bujya bose bujya bujya bujya bujya busuruzi bujya buto buto usanga n'ibitoke n'udutunguru twe abantu bazana ku mutwe hanyuma rero baca bagufata hariya muzana amahera tubabara yuko ibi byose bamaze kubikura baca bavuga bijya baravuga n'ibiwabo ariko rero twasaba inyene kandi kubagira ba- bagome badufashe bagume bagira rero i- iswivi baze barabe hanyuma barabe ku ku bintu biguma bitembera iyo bavuga ha- bajya abashefu ntibaguma babikurikiza Eh, baguma ba- mumaze kubivuga hanyuma rero bahaye umugongo bacatangura kandi kudufata byo dufite uburyo budandaza buto buto abacuruzi bato bato bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibihugu byombi bavuga yuko usibye muri kongo basoreshwa no ku ruhande rw'i Burundi hari amafaranga basabwa mu burundi mu kugira tujabuke usanze izamu ryiza hari igihe ujabuka atacyo utanze aragucira ngo zana ibihumbi bibiri ufise nk'utunyeni udutomati cyangwa udutunguru aha mu burundi baratusaba 2000 francs ahandi 2000 francs abacuruzi basaba ko ku mupaka bagatumba na kavimvira hamanikwa urutonde rw'ibicuruzwa bemerewe gutambutsa badasuze n'ibyo batemerewe aba ni bamwe twahuye bafite amazi n'inyanya ku mupaka wa kavimvira tuza tutinye turajugumira tu egizambe njanye ibiro- ibihumbi- ibiro mirongo itanu vy'ibiharage na- moranza njugumiye nta mahoro mfise saba yuko waduti- wotushirira oroza ngawe baka- tukamenya ibiro majana abiri ntushobora kubiriha cyangwa ikiro- ibiro ijana ntushobora kubiriha tugende tubizi ivyo tuje gukora kubera tuzanye n'ivyashara ntuzogira ingorane usibye iki kibazo cyo kwaka imisoro abo baturage bafite bavuga kandi ko birukanwa n'abo bari basanzwe bakorera hafi y'umupaka baradusanzariza ibintu basanze nk'uko twicaye ngaha tuvuga ati kugira ntitujye hariya kure ntibatwugarireko bakaca baza baka- polisi ikabisanzaza ikabimenagura eh, bakabihonyanga bakabisiribanga twebwe ducuruzije nka twebwe turi abacuruzi bato bato ducuruza inyanya ngaha tucuruzije abapolisi baca baza bakabitwaka bakaca babitwara cyangwa bakabikubita amasabatu bikamenagurika byose ubwo minisitiri w'ubucuruzi muri congo juliet paluku na chantal nije imbere b'u Burundi batangizaga iki gikorwa cyo korohereza ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu mpera z'ukwezi kwa cumi basabye inzego zikorera ku mipaka gufasha no korohereza abacuruzi twashatse kumenya icyo ubuyobozi muri za minisiteri zombi buvuga ntibyadukundira gusa mu kwezi kwa cumi abo baminisitiri hari icyo bari bavuze kuri ayo masezerano mu masezerano ibihugu byombi byagiranye yerekeranye ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku bicuruzwa birimo ibihingwa muri kongo no mu burundi bavuga ko ibyo mirongo itandatu na bitandatu iyo bitarengeje idolari magana atanu bidasoreshwa twashatse kumenya impamvu abacuruzi basoreshwa tuvugisha ubuyobozi bushinzwe ubucuruzi muri buvira butubwira ko buzajya kuzana kuri uyu wa kabiri lisite y'urutonde rw'ibyo bicuruzwa ibuka amakuru ava muri biro ishinzwe abacuruzi ku mupaka wa kavimvira avuga ko impamvu amasezerano atarashyirwa mu bikorwa ari uko za serivisi zikorera ku mupaka zitarahabwa inyandiko yanditse ibabwira ibyo bicuruzwa mirongo itandatu na bitandatu batazaza bishyuza vedase ngabo ijwi rya amerika ubwira
ikiganiro c'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro c'abakenyezi ni ku ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya ni uw'ikiganiro c'abigeme n'abagore uno munsi tugendera rero kaminuza y'uburundi abigeme biga kuri iyo kaminuza bemeza ko ubuzima babayemwo buri mu bisubiza inyuma iterambere ridakumira amashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi agasaba leta kwitwararika kubaho kw'abo banyeshuri kugira ngo bazoshobore guseruka mu bibanza bifata ingingo inkuru ijwi ry'amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu burundi murayisomerwa na tiarive ndayishimiye iki kigali mu rwanda ingingo zagiye zirafatwa na leta y'u Burundi ku bijanye n'agafashanyo kugira umunyeshuri w'umuhungu canke w'umukobwa ashobore kwiga kaminuza bamwe bavuga ko zibasubiza inyuma muri abo benshi n'abakosa amazu hanze y'ikigo ca kaminuza aba ni bamwe mu baba ku mutumba wa Gweza muri zone muyira ya komine ya Kanyosha mu ntara ya Bujumbura bavuga ko ata mwanya baronka wo gutegura neza ivyigwa hariho nk'abo usanga twigana nk'ubu bakubwira ati je nk'ubu na biblioteke yabo nta niyo kubera atanu umwanya banabironkera nka jenda yibona gusa nta niyo ndinjira kubera mbona atanu umwanya noronka mvuga ati basi no tora n'igitabo cyo gusoma nk'ubu udandaza rimikaje ari umuntu yakubwira ngo jya muri bibiliyoteke keretse baguhaye teravuza gukora kuko uba uvuga ati ahantu aho ndaza kuyoberwa urashobora kugenda ukabisoma hamwe uhejeje ibyo ukora ugaca wigira rero wironderera nawe utwurarira uyu munyeshuri avuga ko bibaye ngombwa basiba kuja ku ishuri kubera ubuzima babayemwo bwo kwigwana ko kugira ngo baronke ico bafungura rero no ku ishuri urashobora gusiba no ku ishuri ukavuga ati ko ndose nta hantu nkorikiye reka ngende mbanze ndayace hanyuma ndagaruka baragenda nyamba ari kurya guhereza amatafari abafundi baba bariko barubaka bakabikora canke ari ukuvoma bakavoma uku kuja gukora aka kazi ko kubaka bavuga ko babyize bashitse muri kaminuza kugira ngo bashobore kuronka ico rikesha basa nko kubigene ntibashobora basa nko kwihandukiza gukora nk'ikirede basa kugira ngo batira amatafari nk'ahantu bariko barubaha kandi atari byo baramenyera ubyigiye no kubera ubuzima bugoye hari abandi nabo bakora akazi ko kujisha inkoko n'ibisimbo abandi bagakora akazi karimo ako kudandaza za inite yo mu matelefone canke rimikashe abitaho kwiyungunganya mu gukora ububuzi si bose ku bw'ibyo birashikana batahugwe na bagenzi babo uyu asanzwe yiga mu gisata c'indimi akanajisha inkoko n'ibisimbo agira ati abenshi bakubwira ati ubwo buzima nubwo abantu ba ruguru uti nawe umengo nturagera mu gisagara cere nanjye ndababwira ati igisagara ni mu mutwe umwe wese aba azi icyo arondera wowe nyamba ubona hariho akazi utokora uri mu gisagara je nanje ndagakora kubera mbona akamaro kabyo hari abavuga ko baza muri kaminuza y'uburundi batazi ubuzima bubarindiriye odreya uwindemeye amaze umwaka yiga mu gisata c'iterambere rusangi numva ngo kaminuza y'uburundi jirumva se n'inzingo byo gupanga nk'uko numva iby'amakampisi nubwo ntabitahura je n'inzingo dushikira nko mu makampisi bakatumenya nka kurya ko muri entene shitse rero ncanumva ngo ivyo gupanga rero nk'ivyo gupanga nta ivyo nari nzi nyene nagiye kuvyumva shitsina nk'ubu ndizi gutezeragetse nk'ubu ndiko ndapambana yuko ngira nje gusoma mu ishyirahamwe mukenyezi imenya hari imwe mu yaharanira agateka k'abakenyezi basaba leta kugira ico bakoze kugira ngo ntihazobe ubukene bw'abakenyezi b'incabwenge mu gihugu uyu ni floride nahimana arongoye iryo shirahamwe leta irakwiye kuraba abana b'abigeme ukuntu si ukuborohereza kurusha abahungu ariko ni ukuraba ibibereye leta yogerageza ikaborohereza mu by'uburaro tukareka kwama tubona ku gitigiri c'abagabo arico kiba kinini cane mu makaminuza kurusha abana b'abigeme ku kabanka k'ubuzima bugoye ku banyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi buratuma abanyeshuri b'abigeme badashika ku ndoto zabo minani jane yiga mu gisata c'amategeko mu mwaka wa gatatu avuga ko abo batanguranye mu mwaka wa mbere hari abaciye baja kurongogwa maze abo bubakanye ntibasubira kuborohereza kugira ngo babandanye amashuri mba maze kugutwara nkuba ari nk'umuntu yizeye imanite muba ati subire ku ishuri ako ati jewe narayize guca usanga basa ntasubire ku ishuri hariho nk'abagenzi bacu twiganye guhera mu wa mbere tugeze mu wa gatatu tukatakiri kumwe bagiye bagira kubaga nko mu wa mbere nyene mu wa kabiri wamaze ati, none ntuzogaruka tije umugabo yaranyankiye kubera atize kaminuza nambaye ati naje sinokureko rw'umubandanya naje ntize kaminuza aciye masiteri wabaye nk'umuntu akomeye nk'umuminisitiri nk'akarorero ugasanga bigarukira aho nyine amashuri yawahereye aho umwe mu bashingamateka b'abakenyezi mutezi inka efurazi ari mu mugambwe senere wahora urongowe na agato gwasa avuga ko na politiki itorohereza ababyifuza kugira ubuvugizi kuri ico kibazo nakubwiye ko tudatahura ikibazo co kimwe naho turi abakenyezi gihanze abakenyezi misi yose ni ya ngorane y'imigambwe tuvamo je sinovuga iki ni ya ngorane yo kumva kwama mwabwa bwoba uvuga ico utegetwe n'abakenyezi bake bubahuka ngo bavuge je ngize manda zibiri kera batwita abasaza canke ivyihevye uvuze mpenga urahangaye abantu ariko ni uburenganzira bwacu twebwe dufise amamisiyo yo kuvugira abadutoye gutora amategeko kubaserukira uko bikwiye dusemerere ibimenyesha amakuru musemerere natwe dusemerere turabe yuko ubwo burundi bw'ejo bofatwa neza hama bakazodukorera mu ngata bafise ico bashobora kuvuga ibintu biruko mu gihe amakuru dukura muri kaminuza y'u Burundi avuga ko abanyeshuri b'abakobwa biga muri kaminuza basanzwe ari bake ugereranije n'igitigiri c'abahungu muri kaminuza y'u Burundi baharugwa ku bice mirongo ibiri na kimwe ku ijana mu gihe muri kaminuza zigenga naho bari ku bice mirongo itatu n'umunani ku ijana ibyo biruko mu gihe abakobwa haba bari benshi mu mashuri yisumbuye kuruta abahungu ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti bakunzi bacu aha niho ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kigarukiye kuri mikro n'umuhinga bw'ivyuma mari kumwe na diane nahazwe nabateguriye nongera ndabashikiriza iwanyu mu ntara y'uno munsi ku izina rya bagenzi banje ndabikebanuwe ndabifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha mugire umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki maze rero mbifurije wikendi nziza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
I show you my back account. Two face, I get it plenty to go around. So girl, make you dance when you hear this sound. Now we the poppy all over town. So tell me if you did down, did down. Do you know? Do you know? Say oh, want me to ball like oh. Girl, I know. Girl, I know. Some things that you do not know. Whether not traffic, I be go slow. Baby, I promise I go still show. Spending money, Pablo. suppose she locates, but I go buy Belgium. My money na alele, high blood pressure. But it's now she my balaba, put on for high tension. When you must apply your tea, big boy, you must buy plenty. Ooh, ooh, mismanage my funds on you. All I really wanna do is mismanage my funds. Mismanage my funds on you.
All I wanna do is
Alright, okay. Them bro got off for the voltage. Tilapia, Kote. Bring a goofy with the cocaine. Gobe, you they do not replay. Find a bacha for my bros. eh. Conquer the streets with the play.
I need your billing up party, all got the woman. If I handle this your body, all got so so, all got so so. If you put me for palava, njebolo gifala. What can I make? What be fair? Ego nebe.